Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku musi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
twe twabwe tugenda mushaka kudufata cyo kimwe n'abo basigaye kibaransa hamwe n'abanyarwanda ni mu dutsetse turi mu makondisiyo amwe duhembwa amahera amwe kugira ngo dushobore kwigisha neza tuti kwigisha ni kompetisi Uwo ni umwe mu bigisha mu ikambi y'impunzi y'Abarundi ya Mahama mu Rwanda avuga ku ngingo bafashe yo guhagarika akazi kubera batishimiye ubusumbane bukabije bw'imishahara. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya. Nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana. Uramutse neza Aloysi. Utubwire amakuru avugwa muri iki gitondo
mwaramutse fideli mwaramutse namwe inshuti z'ijwi ry'amerika muri ko muradukurikirana leta zunze ubumwe za amerika zasohoye urwandiko rugabisha abanyamerika kutagira ingendo ku mugabane wa buraya yishimikije ko hari ibitero ko hashobora ko hari ibimenyetso murambabarira ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba abanyamerika basabwa kutaja mu birori canke mu nkino zikomeye kutaja mu bice bya ba mukerarugendo mu mazu y'uburaro y'uburiro mu maduka manini manini akorerwamwo urudandazwa no mu bituro by'amabisi canke amatereni iryo gabisha ritumbereye cane cane inkino z'umupira w'amaguru w'imirwi ya buraya zimirije amahiganwa yo gusiganwa n'amakinga yiswe Tour de France ritumbereye kandi n'ihuriro mpuzamakungu ry'urwaruka ruhurikiye muri Ecclesia Katolika ritekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kwa ndwi mu gihugu ca Pologne ni kuri uwo mugabane wa Buraya nyene iryo gabisha rizoherana n'impera z'ukwezi kwa munani k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri afurika umunyepolitiki akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri etiyopiya ari mu ibohero yagirizwa ibyaha by'iterabwoba yonatani tesifaye yari yari umuvugizi w'umugambwe witwa semahayi blue party yagirizwa gukoresha urubuga rwiwe rwa fesi facebook mu kunegura ingene leta yigenjeje mu kuburizamwo imyiyerekano yabaye mu ntara ya oromia mu kwezi kwa gatatu guheze abakurikiranira hafi ivy'uyo mugabo baratangazwa no kubona ivyo yagirizwa atana kimwe kigaragaza ko hari inkoho canke ibombe yafatanywe kandi ko atakigaragara ko hari umuhari n'umwe w'intagondwa ahurikiyemwo leta ya etiyopiya imwagiriza gutegura no guhamagarira abanyagihugu mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe yo kwagirwa n'ibyo byaha ashobora gufungwa burundu canke akicwa ubutungane bwa misiri bwarasohoye umutahe usaba umukuru wa sendika y'abanyamakuru bo muri ico gihugu hamwe n'abandi bategetsi babiri bahoze barongoye iyo sendika kwitaba ubutungane bw'ico gihugu ca misiri bagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma no guhishira abanyamakuru bagenzi babo bagirizwa gushigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi aberwa n'uwo mutahe wasohowe ku munsi wa mbere ni uwurongoye sendika y'abanyamakuru muri misiri azwi ku izina rya yehiya karashi hamwe n'abandi banyamakuru babiri aribo kaled al bashiri na gamale abdel rahime basabwa kwitaba ubutungane itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka muntu rifite icyicaro muri amerika amnesty international ririyamiriza uwo mutahe kuri abo banyamakuru mu kuvuga ko ari uburyo leta ya misiri iriko irakoresha mu kunumya ibinyamakuru uwo mutahe uje mu gihe amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu hamwe n'abadiporomate baba abo mu gihugu canke abo hanze banegura perezida wa misiri abdel fatah el sisi bamwagiriza gutwaza igikenye igihugu cya arabiya sawudite kimenyesha ko cyasambuye misile balisitike yatewe iva mu gihugu cya yemene mu ijoro ryo ku munsi wa mbere iyo misile yasambuwe ikiri mu kirere kandi ntacyo yononye nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cya leta ya arabiya sawudite spa bubaye ubugira kabiri muri uku kwezi Arabia Saudite gisambuye Misiri tewe ivuye mu gihugu ca Yemen inteko zirongowe na Arabia Saudite zisanzwe zishigikiye perezida wa Yemen Abdurabi Masur Hadi zatangaje ko ico gitero gituma basubira kwihweza neza ibijyanye n'amasezerano yo guhagarika imirwano yatewe ko umukono muri Kuwait mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ku mugabane wa burayi abimukira n'impunzi bagera ku majana umunani barapfuye igihe bariko bagerageza kujabuka iba hari mediterane mu kiringo c'indwi irangiye ivyo vyatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu oni ryita ku mpunzi hasere kuvuga ko igitigiri c'abamaze gutakaza ubuzima bwabo mu mezi atanu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bariko bagerageza gushikira akarere ka buraya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu igihumbi n'amajana umunani na mirongo itanu na batanu barapfuye mu gihe nk'iki mu mwaka uheze amashyirahamwe ajejwe gutabara yarerekanye isanamu y'umukozi ajejwe gutabara wo mu gihugu cy'ubudage afise mu minwe yiwe umwana yasomye nturi kugira ibyo bitume amakungu agira icyo akoze ku kibazo cy'abimukira benshi mu bimukira barondera gushikira akarere ka buraya bava mu bihugu vya nigeria na gambia mu gihe benshi mu banyasiriya abanyaafganistani n'abanyayirake babandanya gufata inzira y'ibihugu vya turukiya n'ubugiriki nk'uko bitangazwa na hcr
turagushimiye Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere madamu margarite barangitse murundi kazi aherutse kuronka agashimwe aurora prize k'umuriyoni n'ibihumbi ijana vy'amadolari y'abanyamerika kagenewe abantu bakoze ibikorwa bishimishije vyo gufasha abanyagihugu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo kuwa kabiri kigali mu rwanda yaravuze ukugena azokoresha ako gashimwe mu kiganiro na mugenzi wacu Oriane Itangishaka jewe by'ukuri mbere ako gashimwe je sinakabonamwo ubwa mbere ayo mahera kuko n'amahera miliyoni y'amadolari hanyuma bakampa ayandi bihumbi ijana by'amadolari mugabo ica mbere nashaka kubabwira bene wacu basajanje b'abarundi ako gashimwe ubwa mbere ni sembol ni novuga ko ari inyishu y'imana itubwira ati nimwigere mwihebura ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi ni ukuvuga byaraduhojeje ububabare twarimo niko rero n'ayo mafaranga nzoshobora gutuma abana basubira mu ishuri nzoyashyira mu byerekeye inyigisho no kuha ingurane abamama b'impunzi abamama b'impunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda canke n'ahandi hose abamama b'impunzi bari mu gihugu cy'u rwanda dufata mirongo umunani ku ijana n'abarundi mirongo ibiri ku ijana n'abanyarwandakazi kubera ntashaka ko tuza mu rwanda ngo hanyuma tugume mengo twigumiye turi abarundi hagati yacu kuko nabo baratwakiriye baraduha igihugu baraduha ubuhungiro baratuhoja ni ukuvuga ko ibyo turonse turabigabura tukabisangira none mu buryo muzofasha izo mpunzi mwo tubwira muri make uburyo muzobafasha wavuze ko muzobafasha mu byerekeye inyigisho mwadusigura ubundi buryo mugiye gufasha impunzi ziri mu rwanda jewe ni ukuvuga ko dufitaniye amasezerano na na minisiteri bita midima baraduhaye intumbero y'ibikorwa dutegerezwa gukora twebwe turi mu byo bita mu ndero ni ukuvuga ko turaba abana kuva kuri materineri tukagenda kuri primaire hanyuma secondaire muri secondaire amashuri yisumbuye hariyo abiga imyuga mugabo kandi twatanguye n'inyigisho muri kaminuza kugira ngo turungike abantu uko angana kose tuzogerageza tuyasabikanye twigishe igitigiri coba kininiya cy'abana ayo mafaranga nta kindi tuzoyakoresha si ayo gupangamwo amazu cyangwa yo kuguramo imodoka ni ayo kwigisha abana b'impunzi harimo na mirongo ibiri ku ijana b'abanyarwanda ikindi kibazo madame barankitse leta y'u Burundi eh, umugambwe uri ku butegetsi u- urabagiriza ukavuga ko mushobora gukoresha ayo mafaranga mu buryo bwo gutera imigumuko ivyo mubivuga kwiki
oya nshuti urabizi ngo eh, ukwankara kwanduza akakurambika ni- n'ice idashobora Baranye- jewe naranatangaye eh, ndabisomye ahantu nkabona banyagiriza ngo narahaye urumogi ngo abana ngo narabahaye ngo ibigwanisho ngo narabahaye eh, eh, ngo urumogi ngo ngo ni jewe norganizo rya mbere jewe na- mwobaza n'abavitari je sindi murirya hati utwazemanda je naravujije abana bakomeretse Je- kuko n'ubutumwa bwanjye je naragiye gusanga abana bari mu mabohero babafashe Ba- aba- muri bajya bari kajya kuko bwari ubutumwa nka kurya croix rouge yabavuye emese bikabavura nibwo butumwa nacyo gituma ari je banatumiye muri irya some ye- eh, yabereye istanbul kuko jewe ndi muri humanitaire kandi sinzoreka I- i- ahubwo nibagaruke bo babimenye mbe igihe bari mu ishyamba bakomeretse none ko jewe bahora bampamagara bagwaye malariya ko bansaba imiti ya malariya nkabaha none ariko ndabafasha kugira baze gutera Eh, ni bya bindi iyo umuntu aburaniwe akabura iceyo gutera mugabo erega nshuti je sindabikorera eh, ah, ubutegetsi sinabikorera n'abarundi je ndabikorera imana kandi sinzohagarika ngo ni uko ngo ba- banyambitse ngo icyo cye cyangwa nshabure none iyo mbashabura aho mba nashavuye kuva kera simba n- ndiko ndakora ibyo bikorwa muganga ko nzi neza ko ari ubutumwa twaronse nubwo gukora ineza nicyo imana yaturemeye kandi n'ibimvune ingokora ego nk'uko mubivuze mwarakoze ibintu byinshi mwarakoze ibintu byinshi byo kugarukira imbabare mu bihe bitari byoroshe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, mukubise akajisho inyuma hari icyo mubona mwoba mwarakoze canke mwoba mwaravuze haba kuja mu myiyerekano canke icyo ari cyo cyose mwoba mu- mwaragize nk'uruhara sinigeze ngewe baba bariko bapfa kuvuga zanyambitse je sinigeze na rimwe ngenda no ku manifesita ni ukuri nagiye ahantu baba barambonye barambonye mu ipizo nagiye kuburanira abana abafunze bafashwe none ko aribwo butumwa bwa mezo shalom naragiye kubaburanira abana bakomeretse nagiye kubatora ndaca kubavuza sibyo basinyiye leta nibyo yari yaransinyiye none iyo ntabavuza n'abampemukiye abana n'abampemukiye n'imana Ne- ni ukuvuga eh, kumwe yashavuzwe n'amajambo navuze amajambo narayavuze kuko nk'ubu wewe bokwicira umwana ko ari byo jewe nemeye kuba umumama hanyuma nkanuma nkavuga ko ngamuhezagira narabivuze nti nta burenganzira ufise niba bubandanije kurya yezu kirisi kubera ndi umukirisi yezu kirisi yabwiye herodi ngo genda ubwira irya mbwebwe ni ukuvuga ko yezu nawe nyene yarafashe imigozi arakubita abantu bariko baradandariza bagize akaguriro isengero na jewe n'ubu nibaba banyumva ndasemereye ndasubiyemwo nibasubiza ingota yabo mu bwubatsi sinzobareka sinzonuma kubera ibibondo nibyo byanyambitse uru rugori rw'ubuvyeyi nzobivuga nahagarika na- niyaba ari umuntu yiyumvira ari muvuze umutegetsi muvuze nahagarike muvuga nde nahagarike kwica ibibondo byacu nahagarike kuduhekura inde muvuga Eh, ahagarike perezida eh, nkuru nziza madamu magi barankitse murakoze cyane rwose ku kanya muduhaye Eh, ko kudushikiriza murakoze.
ibikorwa murimo muri aka kanya murakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abarundi b'impunzi bakora akazi ko kwigisha mu mashuri mato n'ayisumbuye mu ikambi ya mahama mu gihugu cy'u rwanda bamaze iminsi itatu bahagaritse akazi ntibishimiye ubusumbane bukabije bw'imishahara umurundi ahembwa ibihumbi mirongo ibiri ku kwezi mu gihe mugenzi we w'umunyarwanda afata hagati y'ibihumbi ijana na bitanu n'ijana na mirongo itatu tabita mukamusoni niwe yakurikiranye iyi nkuru kuva ku munsi wa gatanu w'indwi urangiye mu ikambi ya mahama isanzwe ibamo impunzi z'abarundi abigisha basanzwe bakora ku ishuri rishasha baheruka kubakira impunzi riri muri mahama ya mbere ntibariko barigisha abigisha b'abarundi basanzwe bigisha kuri iryo shure bagera ku ijana na mirongo ibiri abafise ico bita equivalence ni ukuvuga urupapuro rw'umutsindo rungana n'izo mu rwanda ni mirongo ibiri n'icenda abigisha mirongo icenda n'umwe bose ubu baricaye umugwi w'abigisha bahagaritse akazi bavuga ko impamvu zatumye bahagarika ari amahera ibihumbi mirongo ibiri bahembwa mu gihe bagenzi babo b'abanyarwanda rwanda n'abarundi banganishije diporome zabo n'iz'u rwanda bahembwa hagati y'ibihumbi ijana na bitanu n'ijana na mirongo itatu ubu budasa butuma abigisha bahembwa ibihumbi mirongo ibiri bakorana agashavu bakigisha nabi nk'uko umwe muri bo yabidusiguriye umukozi wo kuza guteka dushobora kuyakura umva twikirwa n'inzara ku kazi kuko n- n'umwanya baduha akaruhuko ni kuva na saa sitanu na- na mirongo ine tugasubirayo saa sita na mirongo ine urumva mu- mu- mu isaha imwe ntaba waje muhira w- wakiza imbabura canke mu ziko ngo uteke hambure ku kazi abigisha bafite amasezerano ari kune nk'uko uyabidusigurira batuzaniye kontra zine zitandukanye kontra ya mbere y'aba a zero iriko ibihumbi ijana na mirongo itatu kontra ya kabiri y'aba a en iriko ijana na bitanu i- iy'aba a de ya mirongo ine na bine n'iy'aba abasigaye bose ababa ba- aba a- aba a de aba a en aba de six aba de sept babasanze kivaransa bose ya mirongo ibiri mu ishyirahamwe hcr ryitaho impunzi iki kibazo bavuga ko bakizi ariko abarundi ngo bafite byinshi bahabwa abanyarwanda bataronswa nico gituma batoharura kuyo abanyarwanda bahembwa sabe hazamu arongoye hcr mu rwanda yahaye ikiganiro ijwi rya amerika Les réfugiés reçoivent l'aide euh, en matière de la santé, l'aide en matière de l'éducation, de l'abri, de l'eau.
impunzi de- ziraronka imfashanyo mu bijanye n'amagara y'abantu kwigisha abana n'imfungurwa uburaro amazi impunzi ntiriho ikori ibyo byose nibyo twari dukwiye gufatira ko mu gihe turiko turagereranya umurundi n'umunyarwanda nibyo umunyarwanda ahembwa menshi ariko nabo bari hamwe inzu amazi umuryango w'uyubunywa kwivuza n'ibindi impunzi zidakora nivyo bagenzi bacu babigisha bari bakwiye gufatirako Ça, c'est un point que vous devez considérer et j'espère qu'à travers vous, mes amis euh, professeurs de réfugiés mm, peuvent considérer.
abarundi kandi bari bakwiye gutahura ko bariko bafasha abana babo azamu arongoye hcr mu rwanda avuga ko bitumvikana ukugeni abanyamahanga boza gufasha abantu na bene bo badashoboye kubafasha L'apport des réfugiés pour leurs propres enfants doit être beaucoup plus important qu'une une espérance que nous avons.
none ni gute twokwizera gufashwa n'abanyamahanga na twebwe nyene tudashoboye gutera intambwe mu bijanye no kwigisha abana bacu Comment on peut espérer aux autres et aux étrangers et aux organisations internationales de venir aider nos enfants kuri ivyo ababigisha b'abarundi bavuga ko nabo nyene banka guhenda abana babo ngo bariko barabigisha kandi batabishoboye kubera inzara n'uburuhe baba bafise twe twabwe tugenda muca kudufata co kimwe n'abo ba- n'abo bafise ikifaransa hamwe n'abanyarwanda nimudutsetse turi mu makondisiyo amwe duhembwa amahera amwe kugira ngo dushobore kwigisha neza tuti kwigisha ni kompetisiyo dushobora kuja gukompeta n'umuntu yariye neza agafungura neza nawe wira inzara twoba turiko turabahenda abana kandi ni abana bacu ntidushobora kubahenda yuko turiko turabigisha twishwe n'inzara nimurondere abo mubona bashoboye kuzokwigisha mugabo bakatwigishiriza abana bacu neza ntibazotahane imitwe itagira ubwenge azamu avuga ko hcr itaronse na mirongo itatu kw'ijana y'imfashanyo yaronse mu mwaka uheze Nous leur avons à maintes reprises dit que c'est twarababwiye kenshi ko muri uyu mwaka ishyirahamwe hcr rifise ikibazo c'amahera ikibabaje ni uko gushika ubu tutararonka amahera nk'ayo twari dufise mu mwaka uheze uyu rero ni umwanya wo gutubika umukanda c'est un peu le moment de se serrer la ceinture.
kuri uyu wa mbere ababigisha bagiranye inama n'abajejwe iki kibazo adra hcr na midimar abajejwe iki kibazo bafashe ingingo yo gushiraho abigisha bashasha ababigisha nabo bafata ingingo yo guhagarika akazi burundu mu gihe ikibazo cabo kitotorega umuti ku kibazo co gufungura ku murango ababigisha bavuga ko kibabangamiye userukira hcr mu rwanda avuga ko ico cumvikana asaba ababigisha kwihangana babandanye imirimo yabo gutyo iki kibazo baraba uko bagitorera umuti kuko abana barakeneye kwiga kandi n'uburenganzira bwabo i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko nashaka yego agakamunda ungikirije ngo ndumurongere
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh.
none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubu ni umwanya w'ikiganiro amerika naci byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mubwira mushikirizwe na mugenzi wacu thomas kamirin
mwaramutse neza mu rwego rw'ibiganiro ku matora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi turebere hamwe muri make uburyo ayo matora yagiye atera imbere byanyuze mu mavugurura atatu y'itegeko nshinga ikaze mu kiganiro amerikani itora rya perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington ryabaye mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda hatora abagabo b'abazungu kandi bafite umutungo bonyine gusa niko byakomeje mu matora yose yakurikiyeho bimara imyaka mirongo inani n'umwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi muri uyu mwaka niho ivugurura rya mbere ryabaye itegeko nshinga ryarahinduwe ryongerwamo ingingo iha buri muturage wese uburenganzira bwo gutora hatitaweho ubwoko ibara ry'uruhu cyangwa se amateka yo kuba yarabaye umucakara mu magambo make iri vugurura ryahaye abirabura uburenganzira bwo gutora ryari ryarabanjirijwe n'ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu ryaciye ubucakara n'iryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani ryahaga ubwenegihugu abahoze ari abacakara ni ukuvuga abirabura nubwo bwose abirabura babonye uburenganzira bwo gutora ariko mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi mu by'ukuri ntibyigeze bikurikizwa abazungu bashyizeho inzitizi zihambaye abirabura nabo bamaze imyaka n'imyaka baharanira mu rugamba rukomeye cyane uburenganzira bwabo baruhuka ari uko inteko ishinga amategeko itoye itegeko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu voting rights act ryakuyeho inzitizi zose zose noneho abirabura babona uburenganzira busesuye bwo gutora ndetse no gutorwa ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana ivugurura ry'amatora rya kabiri ryabayeho mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri muri leta zunze ubumwe za amerika itegeko nshinga ryarahinduwe nanone ryongerwamo indi ngingo ivuga ko nta muturage ugomba kuvutswa uburenganzira bwe bwo gutora hashingiwe ku gitsina kugeza rero mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri abari n'abategarugori ntibatoraga ntibanatorwaga iryo vugurura rero niryo ryabahaye uburenganzira nyuma y'urugamba rurerure nabo barwanye urwo rugamba rwagize inkubiri y'agatangaza ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu icyo gihe abategarugori bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru washington dc rubanda bakubitwa n'inkuba ni ubwa mbere mu mateka bari babonye imyigaragambyo y'abagore kandi benshi bari abagore b'ingeri zose abize n'abatize abafite akazi n'abatagafite abazungukazi n'abiraburakazi yewe harimo n'abagabo bake nyuma y'iyi myigaragambyo y'akataraboneka abaturage buhoro buhoro bagendaga batera inkunga abagore bigenda bikura bikura kugera igihe inteko ishinga amategeko yemereye kuvugurura itegeko nshinga yongeramo rero iriya ngingo yemeza burundu uburenganzira bw'abari n'abategarugori bwo gutora no gutorwa kuva icyo gihe umubare w'abari n'abategarugori bajya gutora ugenda buri gihe uruta uw'abagabo ni nako kandi buhoro buhoro abagore biyamamaza bagenda biyongera ndetse uyu mwaka umutegarugori Hillary Clinton wo mu ishyaka ry'abademokrate ashobora gutorerwa gutegeka leta zunze ubumwe za amerika bwa mbere mu mateka ijwi rya amerika impindura ya gatatu yabaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe itegeko nshinga nanone ryaravuguruwe hashyirwamo ingingo ivuga ko buri muturage wese wujuje imyaka cumi n'umunani y'amavuko afite uburenganzira bwo gutora kandi ko ntawe ufite ububasha bwo kuba umuvutsa mbere yaho abaturage bari bemerewe gutora guhera ku myaka makumyabiri n'umwe y'amavuko nguko rero uko amatora yagiye avugururwa muri leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirinda
inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aloyisi
urakoze fideli amakuru twabashikirije leta zunze ubumwe za amerika zasohoye urwandiko rugabisha abanyamerika kutagira ingendo ku mugabane wa buraya yishimikije ko hari ibimenyetso ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba abanyamerika basabwa kutajya mu birori cyangwa mu nkino zikomeye kutajya mu bice bya ba mukerarugendo mu mazu y'uburiro mu maduka manini manini akorerwamo urudandazwa no mu bituro by'amabisi cyangwa amatereni iryo gabisha ritumbereye cyane cyane inkino z'umupira n'amahiganwa bitegekanijwe mu mugabane wa burayi mu mezi ari imbere umunyetiyopiya akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu cya etiyopiya ari mu ibohero yagirizwa ibyaha by'iterabwoba yonatani tesfaye n'iryo zina ryiwe yahoze ari umuvugizi w'umugambwe witwa semayahi blue party yagirizwa gukoresha urubuga rwiwe rwa facebook mu kunegura ingene leta yigengeje mu kuburizamo imyiyerekano yabaye mu ntara ya oromiya ni mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ubutungane bwa misiri bwarasohoye umutahe usaba umukuru wa sendika y'abamenyeshamakuru bo muri icyo gihugu hamwe n'abandi bategetsi babiri bahoze barongoye iyo sendika kwitaba ubutungane bagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma no guhishira abanyamakuru bagenzi babo bagirizwa gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi aberwa n'uwo mutahe wasohowe kuwa mbere ni urongoye sendika y'abanyamakuru muri misiri izina ryiwe ni yehiya karashi hamwe n'abandi banyamakuru babiri Khaled al-Bashiri na Gamal Abdel Rahim. Igihugu cha Arabia Saudite kimesha ko casambuye misile balistike yatewe iva mu gihugu ca Yemen mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Iyo misile yasambuwe ikiri mu kirere kandi ntaco yononye nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru ca leta ya Arabia Saudite SPA bubaye ubugira kabiri muri uku kwezi arabiya saudite gisambuye imisire itewe ivuye mu gihugu cya yemen abimukira b'impunzi bagera ku majana umunani barafuye igihe bariko bagerageza kujabuka ibahari mediterane mu kiringo c'indwi irangiye ibyo byatangajwe jo ku musi wa kabiri n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungoni ryita ku mpunzi ku isi hcr ni ukuvuga ko igitigiri c'abamaze gutaka gutakaza ubuzima bwabo mu mezi atanu ya mbere y'umwaka ciyongereye cyane
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu byo kuri iyi saha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.